abana mbere na mbere abana mbere na mbere abana mbere Itetero. Itetero. Itetero.
Itetero, itetero, itetero, itetero, itetero, itetero, itetero.
kanyoni ubu tumaze gusimbuka nk'inshuro zirenze ijana Noneho unaniwe imbere yanjye kuko baka.
oya erega njye nuko nsimbukana imbaraga kandi vuba nawe wowe usimbuka gahoro wiririmbira Ntabwo nshaka kwinaniza. Kuko mu kanya ntare na kanyana nibaza n'umugozi mwiza barimo kuboha turongera dusimbuke twese.
gahene gahene Reka njye kureba ikintu arimo akora.
ndaje tujyane wasanga yabonye akantu gashimishije ikiganiro cy'abana itetero mugikurikira kuri radiyo rwanda buri wa kabiri guhera saa kumi n'imwe n'iminota mirongo itatu z'umugoroba mwongera kandi kugikurikira buri wa gatandatu saa tanu n'igice turabasuje abakunzi ba radiyo rwanda ngewe teta nanjye cyusa tubaye ikaze mu kiganiro cy'abana n'ababyeyi itetero bana nshuti zacu yambi twari dukumburanye rwose amakuru yanyu ku ishuri se biragenda twizere ko mukomeje kurangwa n'ikinyabupfura aho muri hose sibyo nibyo rwose cyusa none se nshuti zacu mwaba mwibuka icyo batwigishije ubushize reka tubibutse mu kiganiro cy'ubushize batubwiye ko dukwiye gusaba ababyeyi bacu bakadupimisha ibiro n'uburebure sibyo nibyo rwose teta ese namwe mujye mukinisha ibintu bishobora kubakomeretsa muze twumva inshuti zacu naho se ababyeyi bacu bo bayishyuye iki uyu munsi ababyeyi mu kiganiro cy'ubushize twasobanuriye ko tugomba gupimisha abana bacu ibiro uburebure n'umuzenguruko w'ikizigira cy'akaboko kugira ngo tumenye imikurire y'abana bacu uyu munsi turasobanurirwa impamvu dukwiye kurinda abana bacu gukinisha no gukinira ahantu hari ibikoresho byabateza impanuka ngaho rero mwese ntimuve ku murongo wa radiyo rwanda mudacikwa
mushobora no kutwohereza ibibazo cyangwa ibitekerezo byanyu mu birebana n'ikiganiro itetero munyuze kuri facebook ya radiyo rwanda mushobora kandi kutwohereza ubutumwa bwanyu kuri whatsapp ya radiyo rwanda kuri nimero ikurikira zeru karindwi mirongo inani na rimwe mirongo ine na karindwi mirongo irindwi na kabiri makumyabiri na rimwe
noneho rero abana twese muze twumve inshuti zacu
Mama akunda guteka ibiryo biryoshye iyo ndi ku meza bamfite apeti apeti kanyoni ko wibereye aho wenyine uririmba ntuze kudufasha guteka njye ntabwo nza gukina ibyo guteka ntabyo nazanye niba ntacyo wazanye urajya gutashya dore njye nazanye inyama we wazanye ikigahe Njye nazanye ikirayi.
murebe imboga nazanye we wawu ni nziza njye rero nazanye agakombe ko gutekamo agakombe baka cyangwa agasafuriya ubwo nyine murakita agasafuriya ubwo koko turereka wowe wicaye ntacyo ukora akanyoni igihe muramutetse ngewe ndaba ndimo kubaririmbira yego we ni igitekerezo cyiza imboga z'amabara yose zitera apeti mama akunda guteka ibiryo biryoshye mpereza ako kabido k'amazi ndoga izi mboga baka akira n'aka gasafuriya urongeramo urakoze baka dore udukwi ndatuzanye kandi twumye neza turatadufata basha ayo mazi kanyoni arimo kurongamo imboga ntayapfushe ubusa turayashyira mu karima k'igikoni yego we mpereza n'icyo kirayi cyawe gahe Reka mbanze nyihate.
ugihate n'iki gahe Ni icyusa. Oh.
ubaye ikigahe Ni icyuma. Dore ryanjirije.
gute se nari nagisize mu mufuka none nzanshirije icyuma mu mufuka gahe nta bwoba wari ufite Ubwoba bw'ikize ko kigukomeretsa ahubwo reka turebe ko utari kuva amaraso oya we amaraso he aho icyuma cyakujombye oya ntabwo cyanjombye wagize imana gaye kuko washoboraga kukicarira kikagukomeretsa ntuzongere gukinisha icyuma gaye ni kibi cyane iwacu batubwiye ko tugomba kukirinda natwe ni uko iwacu nta mwana ukora ku cyuma icyuma se gusa ko iwacu batubwiye ko tutagomba gukinira hari ibimene by'amacupa cyangwa kubitoragura niyo mpamvu natwe iyo tugiye gukina n'agahinja k'iwacu mama arabanza agakubura neza agakora isuku muzika ari byo tujye twirinda maze mama yatubwiye ko abana batoragura ibintu byose bashyira mu kanwa iyo bakinira ahadakubuye mwigumye kuvuga ibyo bintu biteye ubwoba
si wowe wazanye icyuma dore nagishyize aha ku ruhande ngaho dukomeze umukino wacu wo guteka oya mbere yo gukina turabanza tuguherekeze ujyane icyo cyuma iwanyu kitagira uwo gikomeretsa none ndagitwara he mfite ubwoba bwo kongera kugikoraho ntugishyire aho mu mufuka gishyire aho mu gakapu yeee
disigaye naje ku irembo azanye icyuma mu mufuka none cyamuciriye umwenda yego disi cyusa ariko utundi tunyamaswa twamubwiye ko icyuma kidakinishwa baranamuherekeza ngo abanze akijyane mu rugo babone kugaruka ku irembo ese bana inshuti zacu mwebwe mujya mukinisha ibyuma cyangwa ibindi bintu byabakomeretsa noneho mugiye gukinira haba hafite isuku ahantu nkinira haba hameze neza haba hafite isuku nkina agapira mu kibuga haba hameze neza nafashe indege iranyeba ndayikinisha iranyeba nanyereye ku gishishwa cy'umuneke nanyereye kuri sima yamenetseho amazi ndimo gukina ingwa hasi nanyereye mu maso ndi gukina umupira nakinishije inyongera iranyeba nakinishije urwembe rurankeba mama yari yambujije ndanga umukobwa wacu arakondora hanyuma agakinira ahantu heza narindi guca inzara maze nukorera indi iranyeba narindi kwica inzara maze nica nabi maze hava amaraso mama akubura ahantu dukinira oh mubivuze neza rwose bana inshuti zacu namwe ntimukajye mukinisha ibyuma kugira ngo bitazabakeba kandi mwirinda gukinira ahantu hari ibishishwa by'imineke ibyavoka kugira ngo mutazabinyereramo mukagwa si byo noneho mbere ko tujya mu ishuri tubanze dukine tubyine twishime twese
nkuta gukina paro nkunda gusimbuka imigozi
abana mwayumvise twicare hafi ya radiyo dukurikire mwarimu wacu
bana shiti zange muri aho neza muri kumwe na mwarimu wanyu mukakinyana pauline ndasaba ababyeyi rero cyangwa undi muntu mukuru uri kumwe n'umwana kumutegurira udukarita dukase mu dupapuro dutanu n'ikaramu y'igiti bana shiti zange muribuka ko ubushize mu isomo ry'imibare twakoze umwitozo wo kuvangura umubare kabiri mu yindi mibare uyu munsi tugiye kwiga nanone imibare mu mukino turiga umubare gatatu reka saba umuntu mukuru uri kumwe n'umwana rero kumwandikira kuri utu dukarita imibare ikurikira rimwe kabiri gatatu kane gatanu murakoze cyane ndizera ko umuntu mukuru muri kumwe yamaze kukwandikira imibare namubwiye shiti zanjye reka noneho turebe ko twibuka imibare twize ariyo rimwe na kabiri ndongera saba umuntu mukuru muri kumwe gufata ayo makarita akayavangavanga yarangiza akayashyira imbere yanyu murakoze cyane noneho nimutege amatwi mwumve uko mugiye gukora uyu mwitozo inshuti zanjye muribuka ko twize imibare rimwe na kabiri tugiye kureba rero ko twibuka iyo mibare nimvuga umubare uhita ufata ikarita iriho uwo mubare uyereka umuntu mukuru muri kumwe muriteguye reka nangire umubare kabiri murakoze cyane niba mu ntoki zawe ufite ikarita yanditseho umubare kabiri wabikoze neza ngaho nimutege amatwi mvuga undi mubare ngiye gukurikizaho umubare rimwe murakoze cyane niba ufite mu ntoki zawe umubare rimwe wabikoze neza cyane bana shiti zanjye uyu munsi rero tugiye gusoma no gutahura umubare gatatu reka saba umuntu mukuru muri kumwe afata agakarita kanditseho umubare gatatu akaguhe ugafate mu ntoki ukitegereze hanyuma umuntu mukuru muri kumwe agusomera uwo mubare akubwire ko ari umubare gatatu hanyuma nawe usubiremo ngo umubare gatatu mubikoze neza cyane reka saba umuntu mukuru muri kumwe nanone afate utwo dukarita atwubike ku meza cyangwa ku musambi inshuti zanjye reka dukore umwitozo ukurikira abana mugiye kugenda mwubura agakarita kamwe kamwe kugeza mubonye agakarita kanditseho umubare gatatu nimwubura agakarita mugasanga katari umubare gatatu murongera mugasubizaho kari kari hanyuma mukubike murakomeza gutyo kugeza mubonye umubare gatatu nimuwubona muravuga ngo umubare gatatu muraba mutsinze murakoze cyane ndizera ko mwese mwatsinze ubu mu ntoki zanyu mufite agakarita kanditseho umubare gatatu ngaho ni mwiha amashyi menshi inshuti zanjye isomo ryacu rijyanye no gutahura cyangwa kuvumbura umubare gatatu mu yindi mibare ntaho rirangiriye ariko reka mbasigire umukoro muze kwereka abo mu bana batakurikiye isomo ryacu udupapuro twanditseho imibare twize ariyo rimwe kabiri gatatu murakoze cyane murabeho naho ubutaha abacaga efagaha rimwe kabiri gatatu kane
mbacira umugani mbabambuze umugani ntuzave kantarangiza asanga ubukombe bw'umugani bumanitse ku muganda w'inzu
abana murabyumvise umwanya wo kumva inkuru urageze nibyo cyusa kandi nyogoko yadutangirira inkuru ivuga ngo umwana nk'abandi bana mwese muze tumusange aradutegereje
kera habayeho abana karame nyogoku mwiriwe neza mwiriwe neza nyogoku rero je kubabwira inkuru nshyashya kuko iyo ubushize twarayirangije harya yari iyihe ninde wanyibutsa yego igipupe cya mimi igipupe cya mimi byarangiye ipusi izanye cya gipupe mimi yari yarabuze maze mimi agahemba yapusa amata yego maze maze akishima cyane rero uyu munsi tugiye kureba inkuru ivuga ngo ni umwana nk'abandi hariho umwana hariho umwana witwa mpano akaba umwana wavukanye ubumuga bw'uruhu ubumuga bw'uruhu se murabuzi yego nyogoku nibyo aba afite uruhu rudasa nk'urwacu we rusa nk'urweruruka cyane sibyo ubwo rero aba afite ubumuga bw'uruhu we afite abavandimwe babiri aribo kamariza na kamanzi ngo akivuka nyina yamwimye ibere maze atungwa n'amata y'inka gusa ntunyumvire kuki yamwimye ibere kuko adafite uruhu rw'abandi kubera ko afite ubumuga bw'uruhu kandi muzi ko umwana bamwonsa amezi atandatu nta kindi kintu bamuha we rero nta bere bamuhaye n'umunsi n'umwe ubwo yanze ko amwegera mbega ntabwo namwonsa murumva umumama twizere ko ari uwo gusa abandi batameze batyo yaba biteye agahinda cyane noneho rero ngo nta n'ahantu na hamwe ababyeyi be bashoboraga kumujyana ngo kuko batinyaga ko abantu babaseka gusa babaseka babaseka iki ko bamubyaye nk'uko nabo babyara ko yavutse nk'abandi bana baramuhora iki ninde wari kubaseka nta kintu bamusekera cyangwa ubwo baseka ababyeyi be kuko ni imana iduha twese ukavuka usa gutya undi akavuka asa gutya mbega ni imana ntabwo rero ugomba guseka mugenzi wawe si byo yego nuko ngo iyo se yamubonaga hanze yahitaga arakara akamusubiza mu nzu amubwira nabi cyane murumva uwo mupapa koko umwana ntakajye hanze kubera ngo ukuntu asa ngo afite ngo ikibazo cy'uruhu yo iyo myumvire ni mibi cyane umupapa turamugaye twizere ko nta bandi bameze nkawe sibyo reka tugarukirize ahangaha nzabakomereze ubutaha twumve mpano ibizakurikiraho murakoze muri abana beza yego nyogoku oh mbega ukuntu impano yabayeho mu buzima bubi bwo kutishimirwa n'ababyeyi be yego disi cyusa nabajwe n'ukuntu mama we yamwimye ibere kuva akivuka ngo ni uko afite ubumuga bw'uruhu si byo noneho mbere y'uko turuhuka tubanze turirimba ni indirimbo mwayiherukaga se twatangiye murishimye natwe turishimye cyane pe ubu se nitunaniwe muze turuhuke
kigira dore ni wowe unyanduriza umuhari ushi ntuhabonera ngo ndamara gukura urukaza ukahagurisha amateguro yawe ubu urabona nzabivamo cyangwa dore ni ukuri ni saa kiraza ushi ushi tu ushi hazi hasa neza ye
ko abandi bagore bakura bazindutse ukaba ukura nyuma ya saa sita mugamuri ese ni wowe habima heee ni ngewe eko ese ko mbona usa n'utakirwambaye uritegura iki cyangwa ne reba ukuntu ntawe umurwayi se hasa neza habima urahakenyemuye rwose uzi ko mvanyeho ibintu byari byandagaye hirya no hino none hakaba habaye hanini ni ku mukamuri bishoboka bite ko witegura abashyitsi aho iwanjye utabimbwiye nka nyir'urugo abashyitsi bahari mbwira ahubwo cyo vanaho urwo rwego rwawe rwegetsaho ibyo wubiretse yewe umbwira aho rya kote ryangerera ahubwo ryambara wariteguye ariko se wambara ikote habaye iki umva mukamuri ndabona hari icyo ushaka kumvisha ariko ni hahandi hawe ndakimenya ndakimenya rwose bura gusubira ku kiraka cyangwa urashaka ko kamara akihera undi ariko ye urimo kunyura ngo ngende ariko uribeshya ntabwo mva izo nzoga ntabwo rwose muzinywa mwenyine icyo kimenye ngiye kwambara ikote ryanjye nanjye nicara ahangaha mpaka ni ukuri rwose si nkubeshya nta mushyitsi ugiye kuza none iyo suku ko atari gusa ni uko mariya roza agiye kuza mariya roza mariya roza se hari igihe atazi ahangaha hari n'umwanda w'abana ye ahubwo azanye n'andi azanye n'abana be bonyine abana nibo batumye ukora ayo masuku yose yanyihanangirije rwose ko abana bagomba gukinira ahantu hari isuku hatari ibintu bishobora kubakomeretsa nk'ibyuma amasafuriya n'amabuye basitaraho umwanda w'amatotoro dore ko hari ubwo n'abana bato bashobora kuwurya
ibyo se ni ibikimuzanya igihe abana batakiniye aha ngaha ni ryari ntibakuze yego ariko hari ubwo bagiye bakomereka kubera amakosa yabo imana ishimwe ahubwo ko hatavuyemo ubumuga
ariko ye ubwo uwo mwanya wazawuvana he koko mukamuri uzi ko nta soni ugira umwanya wo kwirirwa ukubura mu masoko gusa aho kujya gushaka ikiraka ngo ubone ayo guhahira abana mu by'ukuri mbonye ko niba hahahoraga hasa nabi ari amakosa yabo kuko ntajyaga mbyitaho ngo mbeho agaciro kiri ibintu byibura mu mwanya wabyo urwo rwego wamaze kurukoresha urugumisha nk'ubu koko umwana rwuriye agahanuka impanga akayimena twazabyibabarira habemo oya oya oya rwose mukamuri nanjye nzi ko mara nko guhata ibirayi nkajugunya icyuma aho mbonye amasuka akaba ari aha mu mbuga yandagaye umwana ashobora kuyisitaraho agakomereka
ugasanga dutanze amafaranga menshi yo kumuvuza si ngaho ni nk'ibyo ahubwo ndumva wasobanukiwe kundusha
ariko ni uko nibutse ko kera naje kurira igiti nkikubita hasi nkavunika nkamara amezi atandatu mu bitaro amezi atandatu atandatu rwose ubwo ahari kera kwivuza ntibyahendaga si wowe wivuga mukamure icyo gihe iwacu n'abakenesheje basigara nta tungo bafite wowe wibuke ko ayo mezi mama cyangwa amasenge bambagaho mu bitaro bandwaje ku buryo ntacyo babashaga gukora kindi none urashaka ngo twishyire mu bibazo nk'ibyo habimo tuzira isuku nke koko oya icyemezo cyo gukora isuku ufashe cyari gikuye mukamuri tujye twirinda kujugunya aho tubonye ibintu bishobora guteza abana impanuka ahubwo tubibarinde rwose urakoze kunshyigikira habima ahubwo uzi n'ibindi reka ngo ufashe rwose reka ngo ufashe mpere no kuri uru rwego ubundi nrujyane mu gikari aho abana badakinira ubundi rwegeke ku nzu rurambitse neza ayiwe mariya roza araje ntararangiza gukora isuku habima
cyo kwa habimana se bakubura imbuga iyo bari busurwe gusa habimana arimo kubaza umugore we mukamurigo niba yamuteguriye ikoti ari bwambara abashyitsi baje ese babyeyi ni ukubera iki tugomba gukubura no kwandura aho abana bagomba gukinira tubatumirire impuguke idusobanurire nitwa martine uwacu karekezi nkaba ndi umwarimukazi ufite ubumenyi ku bijyanye n'abana bo mu mashuri y'inshuke wenda twajya ku mpamvu abana bagombye gukina kuko ababyeyi benshi nta nubwo burya banababuza babikuraho kuko ntabwo baha agaciro gukina ubwo rero ikintu bagombye kubanza kwemera ni uko abana iyo bakina baba biga cyangwa se bihugura noneho aho kugira ngo bababuze gukina ahubwo bakabareka bakisanzurira ahantu hari umutekano kugira ngo nyine babashe gukina iyo abana biga bakina bakora bashakashaka bakorakora bashaka kuvumbura noneho cyangwa se bagakina banigana hari igihe bashobora kwigana bakorogoshora ibintu bifite icyabagiraho ingaruka mbi ku buzima bwabo noneho kikabangiza kuko nta gitangira bagira naho yabona icyuma cyayo gihita kimugira inama ngo kina wicangacanga nka wa mukinnyi wabonye muri muri filime cyangwa se niba abonye nk'amabuye cyangwa se amabuye ababyeyi bajugunya ahantu akenshi aba yarabonye ababyeyi bayakoresha uburyo butandukanye ashobora kuyashyira mu itara akavuga ati ko atakase ati si impamvu ataka niyi akajya gushakisha yakoramo yapfundura bwa burozi bukaba bwamugirira nabi ubwo rero ikintu cya mbere wenda ni ukumvisha ababyeyi ko bagombye kureka abana bagakina bashakashaka bakorakora ariko bakabanza kugenzura hahandi bakinira niba nta cyabakomeretsa mu buryo bw'umubiri cyangwa se nta n'icyakangiza ubuzima bwabo igihe babishyize mu kanwa kuko burya bakunda no kumvisha ururimi usanga aho tubareka bagakinira cyangwa biremera imikino yabo ni mu rugo iwacu aho dusanzwe dukorera hari igihe rero ushobora kuba uri umubyeyi wenda unywa nk'itabi kwa kundi umaze kurinywa ugashyira ku ka kasahane bashyiraho ivu ryaryo ugatereka hafi aho ngaho aho abana bareba bakinira igihe agiye kurikinisha nyine arakwigana ashyire ku munwa cyangwa se ajye kumva ati ibintu biri hano ni ibiki ashyire mu kanwa ubwo niba abona mu rugo bashyira umunyu mu biryo ataramenya uko ungana ashobora kujya kumenya ububi bwawe yamaze kumera nk'ikiyiko cyose cyuzuye nigeze nkubwira yuko abana bakunda gukina bateka bakunda gukina bigana kandi ku gukina bigana bibari mu maraso mujya mwumva ko abana bateka nyirankono muri uko kwigana rero ntabwo nyine abana bagiye gitangira na herekare mbivuga ah, ashobora no kwigana nyine mu buzima mu bu- mu byo dukora mu buzima busanzwe nka kwa kundi abona ah, ubona aheka umwana nango ni igipupe ara- ashobora no kugira gutyo ukajya kubona ukuntu ahetse n'umwana da ubonye wamushyize hasi rero nicyo kibaho no mu gikoni iwacu araba akureba abareba umubyeyi cyangwa se mukuru we uko ateka uko yenyegeza inkwi uko aterura mu- isafuriya ku ziko byabize uko apfundura umufuniko hari igihe aba yumva nyine ko yagombye kumwigana akagenda agapfundura cyangwa se akenyegeza cyangwa se akavumbika ikijum- ikijumba mu ziko nabyo ni byiza ko umubyeyi abaganiriza ko igihe bakina bigana ni ukwigana ntabwo bagakwiriye gukoresha ibikoresho bisanzwe biriho bifite umuriro ari uwusanzwe cyangwa se uw'amashanyarazi hari abatangira babafasha babasaba gutangira nko koza imbuto ariko ntibaziteme ariko nyine baka- kugira ngo babatoze nyine kwinjira muri iyo gahunda yo kuba bakora imirimo yo mu rugo ariko iri ku rwego rwabo impamvu ngira ngo dukangurire ababyeyi ku- kumenya kumenya uburyo bwo gutunganya aho abana bakinira ni uko byagaragaye kenshi ko ubundi mu muryango wacu tugira gaho- tugira igihe cyo guku- bwo gukubura ukabona umuntu yakubuye mu gitondo kare saa kumi n'imwe saa kumi n'ebyiri ararangije ntiyongeye kumenya ngo ese iyo mbuga ndaza kuyikoraho kandi abana bakaza kuhakinira ubwo inka yatambuka itaye amase ntumenye ko ayo mase umwana igihe akina yiruka ashobora kuyanyereramo akaba yakitura hasi akavunika cyangwa se n'abantu barya imbuto bajugunya aho babonye batagira ingarani cyangwa ibimoteri ukabona arawujugunye da yajugunye igishishwa cy'umuneke aho ngaho umwana igihe ari gucunga ikigare cye cyangwa ari kwiruka ukabona awunyereyemo ugasanga nk'umwana yinjiye mu gikoni hari amazi yamaze kubira utabitekerejeho akaba yayakora- yayasitaraho akamwotsa Mm, twagiye tubona abana benshi botswa n'igikoma kubera ko igihe gihiye utibutse kugikura aho umwana abasha kugera kandi kitanabitse neza ubwo rero nagira ngo nkangurire ababyeyi bose ko amasaha umwana ari gukina nta jisho rigomba kureba kure kure y'aho bari twagombye kumenya ngo ese niki kiri bubagireho ingaruka igihe bakina tukagikura mu nzira ari ibyo byuma bibatema n'iyo myanda banyereramo n'ibishyushye bibasha kubotsa ndagira ngo nsoze mbwira ababyeyi bose ko ni iby'ingenzi kugira umwanya koko wo gukura ibyo bintu byose byangiza abana cyangwa se bi- bi- byangiza umubiri kandi bishobora guhungabanya abana mu nzira igihe bari gukina mwabyumvise ko bishobora kubakomeretsa bigashobora no kubatwara ubuzima rimwe na rimwe iyo turangaye yesi ibintu byakomeretsa abana twareba ni ibikoresho byo mu murima umuhoro umupanga amasuka ibicupa byamenetse ibyuma dukoresha mu gikoni amasafuriya n'injyo ubwo rero kugira ngo turinde abana impanuka zashobora guturuka ku burangare bwacu tugomba gukura mu nzira ibyo byose bishobora kuba kubateza impanuka twaganiriyeho ari ibyabakomeretsa ari ibyaba aribyo basitaraho mbere y'uko batan- tubohereza kuhakinira babyeyi badusobanurira ko ari ngombwa gusukura no kwandurura ibintu byose byakomeretsa abana bacu ahantu baba bagiye gukinira kuko tutabihakuye abana bashobora kubikinisha bikabakomeretsa cyangwa se bikaba byabateza indi mpanuka nshuti zacu ikiganiro itetero twabateguriye kiragenda kigana ku musozo reka duhe akanya mama kwereta atugezeho ibitekerezo by'abakunzi b'ikiganiro itetero teta nawe cyusa ndabashimiye namwe ndabasuhuje bakunze b'ikiganiro itetero ibitekerezo tugiye kubagezaho ni iby'ikiganiro cy'ubushize aho twasobanuriwe ko tugomba gupimisha abana bacu ibiro uburebure n'umuzenguruko w'ikizigira cy'akaboko kuko bidufasha kumenya imikurire y'abana bacu maze tukamenya indyo tugomba kubategurira kugira ngo bakure neza duhere ku butumwa bwa origene utubwira ko akunda ikiganiro itetero kuko yigiramo byinshi cyane cyane ku kwita ku bana niyitegeka jean dodier aravuga ko mu kiganiro itetero yigiramo byinshi ku burere bw'abana dusoreze ku butumwa bwa supa okumani kanyarucinya utubwira ko gupima ikizigira cy'ukuboko bigufasha kumenya niba umwana afata intungamubiri zose uburebure bukakwereka niba ataragwingiye naho ibiro bikakwereka ko afite imirire ikwiye dushimire origene niyitegeka jean dodier na supa okumani kanyarucinya n'abandi batwandikiye ku bitekerezo byiza batugejejeho mama kwereta turamushimiye bana nshuti zacu namwe babyeyi bacu twari kumwe muri iki kiganiro itetero turabashimiye ntimuzakikweho ikiganiro itetero cy'ubutaha mwari kumwe na teta nanjye cyusa bayi bana nshuti zacu bayi namwe babyeyi bacu imana ibarinde turabakunda ikiganiro tete mu gikurikira buri wa kabiri saa kumi n'imwe n'igice mukongera kugikurikira kandi buri wa gatandatu saa tanu n'igice abana mbere na mbere